iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mwiriwe neza hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze kuri radiyo yanyu abayisilamu ku isi baraye bashoje igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa ramadani abavandimwe b'abayisilamu mwese rero aho muri hose turabaramukije ku buryo bw'umwihariko mu kanya ni ikiganiro muri isanga turibanda kuri icyo gisibo gitagatifu cy'abayisilamu kibasigiye iki mwafashe intego ki z'ibihe biri imbere mu kanya turaganira n'abayobozi b'abayisilamu mu burundi no mu rwanda abatari mu idini rya isilamu namwe ntimuhejwe ikaze mwese muze kutubwira uko mubanye n'abaturanyi banyu b'abayisilamu tubibutsa ko mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mukatwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ikaze mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi murisanga ikaze mwese kuri radiyo ijwi rya amerika twizeye ko mwatangiye icyumweru neza mu kiganiro murisanga uyu munsi turibanda ku gisibo gitagatifu cy'abayisilamu nk'uko nari mbivuze mu kanya turi kumwe n'abayobozi b'abayisilamu mu burundi no mu rwanda sheikh abdallah sadiki kajandi ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu burundi komibu noneho turi no mu rwanda tukaba turi kumwe na sheikh sindayigaya musa we ni umuvugizi w'abayisilamu mu rwanda nshuti rero turi kumwe mu kanya turabaha ijambo mwiganirire n'abo bayobozi nomero muduhamagaraho mukaduha telefone zanyu tukabahamagara ni akamenyetso ko guteranya kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe mushobora kandi no kutwoherereza nomero zanyu kuri whatsapp no kuri facebook kuri radiyo yacu voa twakiri noneho abatumirwa bacu i bujumbura mu burundi sheikh abudara sadiki kajandi amahoro cyane
ndabaramukije amahoro y'imana n'umunsi mukuru w'irayidi mwiza yego yego twese hamwe hanyuma bahaye ikaze rero ku ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iki gisibo cy'abayisilamu kigali mu rwanda ho turi kumwe na sheikh sindayigaya musa ni umuvugizi w'abayisilamu mu gihugu mu rwanda muraho neza murakomeye
yego muraho neza yego ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane turabishimiye ye mbanje no kubashimira mwese uyu mwanya muduhaye kugira ngo tuganire kuri iki gisibo gitagatifu cy'abayisilamu mwaraye mushoje mwagishoje gute mbahereho mu burundi umwebwe mwashoje iki gisibo gute
yego murakoze nyakubahwa amenyeshamakuru
mwajya ahantu mwajya ahantu tubasha kumvikana neza
yego mugabo aho undi niko ameze ikunda kuba nkeya birimo kuvuga nabi
umuranyuka gahoro irimo irongera igasa nk'icika nimureba ahandi muhagarara hashobora kuba hari irizo imeze neza hanyuma tubone uko tuganira reka tube tunyarukiye mu rwanda sheyisi ndayigaya musa nk'umuvugizi w'abayisilamu mwebwe mwatubwira uko iki kiruhuko cy'abayisilamu mwagishoje mwagishoje gute
Eh, murakoze Eh, abayisilamu mu rwanda kimwe n'abandi ku isi ejo twizihije umunsi mukuru wa idiri fitiri usoza igisibo cy'ukwezi kwa ramazani aho twari tumaze iminsi makumyabiri n'icyenda abayisilamu bitabira gahunda z'igisibo na gahunda z'amasengesho bisanzwe ubwo rero navuga yuko rwose igisibo twagitangiye mu mahoro mu ituze ndetse tugisoza mu mahoro abayisilamu basibye neza kandi n'umunsi mukuru barawitabiriye mu buryo bushimishije cyane ku rwego rw'igihugu umunsi mukuru wakorewe kuri stade ya kigali i nyamirambo ariko n'ahandi hirya no hino mu gihugu abayisilamu bitabiriye umunsi mukuru wo gusoza mu bice bitandukanye byose by'igihugu Mm. ye none iyo musubije amaso inyuma ah, musanga u- iki gisibo cyaribanze ku bihe bikorwa cyane cyane ah, ku- mu gufasha abayisilamu mu rwanda ni ibihe bikorwa cyangwa se ah, amasomo yagiye atangwa yagiye yibanda ku ki
Eh, mu by'ukuri igisibo n'ubundi mu masomo yacyo nyamukuru harimo kwibutsa abayisilamu umutima wo gufasha no gutabara abandi kubera yuko mu mpamvu zatumye imana ibategeka igisibo ni uko iyo umuntu yabwiriwe yiyirije yakirye bituma yumva uko inzara ibabaza maze nawe bigatuma arushaho gutekereza ku bakene ku batishoboye abaturanyi inshuti abavandimwe bikamuteramo umutima wo kurushaho kubafasha no kugoboka abatishoboye ibyo rero byose abayisilamu byarabaranze biranasanzwe baranzwe no gufasha abakene mu buryo butandukanye no kubaba hafi barasurana barasabana muri make bya- byaritabiriwe cyane ku rwego rushimishije kandi ndetse n'inkunga zitandukanye muri ya gahunda y'ubusabane hagati y'abayisilamu noneho ikindi kintu gishya twavugamo cyabaye cyiza kurushaho ni uko eh, ibikorwa byose byagiye bihuzwa n'umuryango w'abayisilamu mu rwanda abafite inkunga bashakaga kugeza kuri bagenzi babo baba ari abantu ku giti cyabo ndetse n'imiryango itandukanye y'abafatanyabikorwa b'umuryango w'abayisilamu mu rwanda ibyo bakoraga babinyuzaga mu muryango w'abayisilamu mu rwanda ku buryo wahuzaga ibikorwa uwo murongo ukaba waratumye iyo gahunda y'ubusabane no gusangira isitari bigera no mu bice n'uturere twa kure hahandi bitashobokaga mbere kuko wasangaga abantu baza birebera hafi ku buryo babaga bacucitse ibyo bakora ahantu hamwe ariko noneho byarasaranganyije ku buryo byageze mu turere twa kure nka rusizi nyamasheke za nyaruguru aho hose icyo gikorwa cy'ubusabane cyarahageze Mhm. ibiribwa se byari bihagije kugira ngo ubwo busabane nyine bukunde bu- bumere neza Um, nko mu bice bimwe havugwa ko abantu badafite ibifungurwa bihagije mwabonye byose byifashe neza bose babonye icyo gufungura
bo mu rwanda rwose twebwe nk'abantu tuzenguruka tugera mu bice bitandukanye nta kibazo cy'i- cy'inzara cyangwa ikibazo cy'ibiryo gihari Mhm.
kubera ko twebwe nk'umuryango w'abayisilamu urumva ukorera ahantu henshi imisigiti irahari hose mu gihugu mu duce dutandukanye nta karere na kamwe uyu muryango w'abayisilamu utageramo cyangwa utagiramo abawuhagarariye ntabwo gahunda yo gusangira n'ubusabane mu gisibo ntabwo bisi- ishingiye ku kuba abantu bashonje ahubwo ni umuco mwiza aho na- n'uwishoboye atumirwa na mugenzi we utishoboye kubera kubaka ubuvandimwe ntabwo rero rwose gahunda yo gusangira ifutari na ririya funguro ryo mu gisibo ntabwo rishingira ku kuba hari inzara ahubwo ni umuco mwiza ndetse usanga no mu makaritsiye aho abantu batuye batumirana bagasangira bagatekera hamwe ibyo rero rwose ntabwo ari ikimenyetso cyo kuba hari inzara mu gihugu ahubwo niko bisanzwe ni umuco mwiza wa isilamu ni indangagaciro muri rusange ariko by'umwihariko mu gisibo cy'ukwezi kwa ramazani kuko no mu nyungu z'igisibo harimo kubaka ubumwe no gukomeza kubaka urukundo n'ubusabane hagati y'abantu Mhm. none uh, Sheikh Si- sindayigaya musa mu rwanda abayisilamu mwafashe ingamba ki z'ibihe biri imbere byo kurushaho kwiteza imbere guteza imbere uturere abantu batuye mu mu bihe biri imbere murateganya iki
Eh, icya mbere ni uko umuryango w'abayisilamu mu rwanda ufite gahunda y'igenamigambi ry'igihe kirekire ndetse n'iry'igihe kigufi by'umwaka ariko hari n'igenamigambi ry'igihe cy'imyaka itanu muri iryo genamigambi rero harimo kwibanda ku guteza imbere abayisilamu ndetse no guteza imbere imibereho myiza yabo hakagaragaramo ibikorwa bishyize imbere mu muryango w'abayisilamu mu rwanda harimo ibikorwa nko gutekereza kubona kuri kaminuza ya kisilamu ndetse n'ibitaro bitaro bigabanya ibitaro binini harimo no ku- kubaka ibikorwa noneho bibyara umutungo ibikorwa by'ibyiza bibyara inyungu ku muryango kugira ngo ushobore kugira ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye z'iterambere ndetse n'iz'imibereho myiza y'abayisilamu ikindi nanone muri gahunda abayisilamu tubashishikariza ndetse ikaba yanagarutsweho no mu butumwa umuryango w'abayisilamu mu rwanda ubuyobozi bukuru bwagenewe abayisilamu ku munsi mukuru wa fitiri mu butumwa bahamagariwe harimo no kurushaho kugira uruhare muri gahunda z'iterambere ry'igihugu ndetse no kuzagira uruhare mu migendekere myiza y'amatora ya perezida wa repubulika ateganyijwe muri uku kwezi kuri imbere kwa kanama ku matariki ya gatatu n'iya kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi abayisilamu rero bakaba barasabye ahakorewe amasengesho y'irayidi hose mu gihugu ubu butumwa bwarahasomewe bahamagarirwa kugira uruhare mu migendekere myiza y'amatora ndetse twebwe nk'abayisilamu mu rwanda rwose tunashingiye ku mvugo y'intumwa y'imana muhammad imana imuhe amahoro n'imigisha iduhamagarira indangagaciro yo gushimira twebwe twashimiye ndetse dukomeza no gushimira nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame ku byiza yagejeje ku banyarwanda muri rusange ariko n'abayisilamu ku buryo bw'umwihariko kuko aribo twari turi kumwe nabo rwose hari byinshi dushima abanyarwanda hari ibyo dusangiye bisanzwe bisanzwe twese tutanavuga ngo turondore umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda n'iterambere ry'igihugu ryemerwa mu rwanda ndetse no mu mahanga ariko ku buryo bw'umwihariko noneho abayisilamu reka mvugemo nk'ibintu bitatu kuko ni byinshi igihe cyarabayeho mu mateka yaranze u rwanda abayisilamu bahezwa mu mashuri batiga batabanje guhindura amazina n'ingero turazite z'abayisilamu bahinduye amazina yabo ya kisilamu ariko ubu ngubu turishimira ko abana b'abayisilamu bariga neza ufite ubuhanga akabona buruse ndetse no mu mahanga mu byiciro bitandukanye kubera ko ari umuhanga adahejwe cyangwa ngo yinabe amahirwe kubera idini ye iyo ni imiyoborere myiza dushima icya kabiri hari hari abayisilamu kera ntabwo babonekaga mu nzego z'igihugu zifatirwamo ibyemezo kubera ko bari bari mu kintu cy'akato n'ihezwa ariko ubu ngubu abayisilamu tubafite mu nzego zitandukanye z'igihugu mu baminisitiri dufite mu mitwe mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena ndetse no mu buyobozi bw'izo nteko harimo abayisilamu ubwo rero icyo ni ikintu dushima cyane kitigeze kibaho ikindi kinakomeye cyane twanahuza n'umunsi w'ejo nk'uko mubizi namwe abayisilamu mu rwanda nta kiruhuko cy'umunsi mukuru w'idini twagiraga murabizi tugira iminsi mikuru ibiri iminsi mikuru ibiri hari umunsi mukuru usoza igisibo cya ibiri fitiri ariwo wari umunsi w'ejo hakaba n'umunsi mukuru iminsi mikuru yombi mu rwanda abayisilamu ntabwo tujye tugira ikiruhuko rusange wasangaga ndetse abayisilamu kuri uwo munsi batotezwa abandi ntibajye gukora neza abandi bakajyayo bafite agahinda abandi bakirukanwa kubera ko basibye uwo munsi ariko ubu ngubu kuba dufite ikiruhuko rusange kuri iyo minsi ibiri ikaba ari ikiruhuko ku banyarwanda bose mu by'ukuri iyo ni imiyoborere myiza dushima ndetse n'ikintu cy'agaciro cyane kigaragaza ko idini y'isilamu ihabwa agaciro ibyo rero turabishima ari nayo mpamvu twe dushingiye ku ndangagaciro y'idini yacu rwose tubona yuko nyakubahwa paul kagame yuko ubwo ishyaka umuryango wa rpf inkotanyi yamutanzeho umukandida uzayihagararira mu rwego rw'amatora y'umukuru w'igihugu twebwe rwose nk'abayisilamu aho duhagaze ni uko tuzashyigikira uyu muyobozi w'igihugu dufite ubu ngubu nyakubahwa paul kagame kubera yuko afite imiyoborere myiza rwose kandi yagejeje abanyarwanda kuri byinshi tukaba tubona dushingiye ku byo twemera inama itegeka gushimira ndetse muri korani imana iravuga iti ngo ese hari imyiturano y'ineza uretse indi neza intumwa y'imana yikongera ikavuga iti umuntu uzakugirira neza uzamushimire nawe kandi uzamugaragarize yuko wishimiye icyo yagukoreye ikindi intumwa y'imana iratubwira iti gashimira abantu burya ntashobora gushimira imana twebwe rero mu ndangagaciro z'idini yacu harimo gushimira no gushimira ibyiza kandi n'ibyiza bigaragara ko mu rwanda wese arabibona none shahise ndayigaya musa murashima mugashima ibikorwa nyakubahwa perezida paul kagame yagejeje ku banyarwanda no ku gihugu mugashishikariza n'abayoboke b'idini ya isilamu gutora kwitabira ibikorwa by'amatora ariko kandi murasa n'ababahamagarira cyangwa se abashishikariza gutora uwo mukandida nk'uko mubyivugiye ubwo ntabwo byaba ari gushaka gutoresha umuntu ku giti cye cyangwa se ishyaka ku buryo bwihariye ntabwo byaba ari ukuvanga ibikorwa by'amadini n'ibya politike birumvikana umuntu wese afite uburenganzira n'inshingano ndetse zo gutora ku byerekeranye na demokarasi no guteza imbere igihugu ariko ubwo nta bavuga ko ari ukuvanga idini na politiki
reka mbanze nsubize icyo cya mbere kigaragaza kuvanga idini na politiki icya mbere politiki ni iki politiki ni ubumenyi ndetse n'uburyo bwo gutunganya imigendekere myiza ya sosiyete icyo ni icya mbere bityo rero idini ya isilamu rwose ntabwo ari idini iri kure na politiki ahubwo icyangombwa ni ukumenya ngo uwo murongo abantu baganishamo ni uwuhe rero idini ya isilamu ishyigikira politiki yose nziza reka ntanga urugero niba ari politiki yo guteza imibereho myiza y'abantu kugira ngo babeho neza ndetse natwe dufite umurongo wo guteza imbere imibereho myiza kugira ngo abantu batere imbere niba ari umurongo wo gutuma igihugu kigira isuku kikagira imibereho myiza abarwayi bakabona uko bivuza abantu bakagira umutekano ubwo ibyo ngibyo ntabwo twavuga ngo ni politiki ngo idini idakwiye kuvugaho kuko nagira ngo mbibutse yuko mu idini urugero umutekano umutekano mu idini ya isilamu muri korani dufite imirongo myinshi cyane igaragaza agaciro k'umutekano muri isilamu ndetse nta nubwo binashoboka no gusenga imana nta mutekano uhari urabizi abayisilamu dusenga gatanu ku munsi tugasenga mu musigiti ntabwo wajya mu musigiti amasaha akuvugira hejuru nta mutekano uhari ibyo rero bigaragara yuko iyo igihugu kigize ikibazo ku mutekano ugahungabana ubwo n'idini burya nayo ibihungabanya ubwo rero idini nayo ishyigikiye umutekano ubwo rero idini ishyigikiye umutekano n'imibereho n'iterambere ry'abantu ubwo n'ubuyobozi bushyira imbere ibyo ngibyo idini iba ibishyigikiye icyo ngicyo ni kimwe cya kabiri nkiri aho ngaho ni uko dufashe urugero rw'imiyoborere nakubwira amateka makeya abayisilamu babayeho iyo ngiyo ni politiki mbi n'imiyoborere mibi yabiteye none se twareka gushima iyo politiki yazanye izo mpinduka ngo ni uko ngo ari politiki ngo ntabwo mu idini twayivugaho ariko ariko ntibivuga ko n'undi waza ataza n'izo mpinduka nabazaga niba ubwo uburenganzira bw'umuntu bwo kwihitiramo uwo ashaka gutora niba butaba bubangamiwe
icyo ni icya kabiri nashaka kukivugaho nacyo nagira ngo gusa hambere nashaka kugaragaza niba yuko idini iri ishyigikiye politiki nziza urugero natanga rundi gushyira aho ngaho ku gice cya mbere reka dufate politiki yo gushyira abantu hamwe abanyarwanda ubu ubuyobozi dufite burangajwe imbere na nyakubahwa wa repubulika paul kagame bwahurije abanyarwanda hamwe ikibazo cy'amoko abanyarwanda babayemo twese turakizi namwe murakizi amacakubiri yategereje kuri jenoside yakorewe abatutsi twese turabizi ariko imiyoborere myiza ishyira abanyarwanda hamwe muri gahunda ya ndi umunyarwanda no kurwanya gahunda y'ivangura iryo ari ryo ryose ryari ryarabaye akarande mu gihugu cyacu ubwo imiyoborere myiza yo guhuriza abanyarwanda hamwe no kubumvisha ko buri wese ari umunyarwanda tugakundana tukavana mu buvandimwe no kunga abantu bakaba dufite ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda icyo ni igikorwa cy'idini ubwo ugikoze wese idini iramushyigikira ibyo rero nagira ngo maze gisobanure hanyuma ku cya kabiri ku cya kabiri kirebana no kuvuga ngo twaba tubujije ubwisanzure abandi mu guhitamo icyo bashaka umuryango w'abayisilamu mu rwanda ntabwo utegeka abayisilamu nta n'ubwo ubabwira ngo wowe ngo ubutegetswe gutora uyu n'uyu ariko umuryango urebera idini urerekana icyo idini ryagezeho hanyuma nanone nk'urwego rurebera abantu rukabereka igikwiye ariko ntabwo babategeka ariko urwego rushinzwe kugenzura ibya isilamu no kugaragaza igereranya ry'ibya kera n'iby'ubu ngubu umuryango w'abayisilamu iyo urebye ugakoza iryo gereranya uko abayisilamu babayeho ubibutsa gusa yuko dufite inshingano yo gushima ibyiza twagezeho ubwo rero iyo tuvuze ngo abantu dushime ahasigaye buri wese azagira amahitamo ye kuko demokarasi nicyo isobanura murakoze cyane rwose shesi ndayigaya musa kuri ibi bisobanuro uwo mutanze aho idini ya isilamu ihagaze mu rwanda reka tube tuhagaritse ibijyana na politiki hanyuma twongere dusubire kuri iki gisibo cy'abayisilamu tuvugane noneho na n'umuvandimwe wacu uri i bujumbura mu burundi sheye abdara sadiki kajandi nizere ko noneho mutwumva kandi ko telefoni yanyu iri bucemo neza muranyumva yego ndakumva neza ye mu kanya telefoni yacitse twari turimo kuvuga uburyo mwashoje igisibo gitagatifu cya ramadani nagira ngo mutubwire uko byari byifashe aho ngaho mu burundi
ego murakoze cyane nyakubahwa amenyesha amakuru ngira ngo byaragaragaye yuko twifunguye ejo hari irayidi irayidi aricyo kimenyetso cy'uko twatunganije ukwezi kweranda kwa ramabandi birazwi neza mu nkingi zitanu zigize ubwisilamu yuko ramazani ari inkingi ya kane iyi nkingi rero irakomeye mwese murazi yuko n'inzu yo yubatswe n'inkingi inkingi imwe iguye inzu yose iragwa nicyo gituma rero ku muntu wese atatunganije ramadani ntacitwa umwisilamu umwisilamu rero ni umwe yatunganyiza inkingi zitanu zose twaraye tuzisozereye neza mu mahoro mu rukundo mu bumwe eka n'umunezero ntangere byaragaragaye neza rwose yuko igihugu cyose cy'u Burundi umunsi mukuru w'irayidi idul fitiri wagenze neza abantu barasenze mu mwumvikano eka mukamwemwe n'igisabizo turasaba imana biragaragara yuko ukuntu hari hakeye n'ukuntu abayisilamu bari bakeye reka yari insinzi ntangere nk'uko intumwa y'imana yatubwiye ati umuntu azotunganyira amazani neza mu mategeko nta nkeka yuko azoba afite insinzi y'ijuru ryari ntacyo Ye, none muri makeya musubije amaso inyuma musanga ibikorwa by'iki gisibo kitagatifu cy'abayisilamu byaribanze kuki amasomo mwagiye mutanga yibanze kuki muri makeya
icya mbere cyoco ukwezi kweranda kwa ramavani ni ikimenyetso cyo gusaba imbabazi udaka- ugatakambira imana ugahindura niba wari ufite ingendo mbi ukazireka izo ngendo mbi hanyuma ugafata ingendo nziza umutima niba wari wuzuye ibicumuro niba wari wuzuye ingese z'ibicumuro eka urawukunyura mu kwezi kw'iramavani ugasaba imbabazi ijoro n'umutaga nk'uko mubizi yuko turasenga eh, ku murango hama ku mugoroba naho tukabandanya ibisabisho bindi tudahora dukora no mu yindi minsi y'imirimo eh, isala yitwa itaraweha urumva rero niba yiyongereye mu kurira imana ijoro n'umutaga ni ukuri byaragaragaye yuko uku kwezi kwaranzwe n'urukundo twarasabikanije uwufise agawudafise hanyuma bose bagasangira ku buryo ngira ngo ata n'umwisilamu n'umwe byashika akabura ibifungurwa urumva ko ari igikorwa cyiza cyo gusabikanya cyo gufashanya cy'ubumwe kandi rero muri ico gihe ufise uraho udafise n'ujya atari umwisilamu washaka ukamwitwararika nawe nyene ukamuha Mm, ndabona amasaha arimo atujyana kandi hari abantu bategereje nk'uko iki kiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya amerika ariko nagira ngo mbere y'uko tubakira mutubwire muri makeya intego mufite nk'abayisilamu mu burundi eh, mu bihe biri imbere eh, kugira ngo uburundi burusheho kumera neza ndetse no hakurya y'imbibi
Eh, icya mbere cyo cyo mwamenya yuko eh, mu Burundi tumerewe neza kandi abayisilamu muri iki gihe turiyumvamwo n'abayoboke kubera yuko eh, aho hambere nta makonje twaronka amakonje y'irayidi eh, y'iramazani hamwe n'ikonje ry'irayidi ya hijja ibi bintu ni imboneka rimwe kandi turabishima rwose nk'uko imana yavuze ati nimwashima nzobongera turabishimira leta yacu kubona yariyunganije na twebwe ikaduha izi konje zibiri z'izo rayidi hanyuma nta nkeka yuko ni akaryo keza ko gushima ukuntu na leta yatwitayeho ikaduha amatoni hafi mirongo ibiri y'umuceri kugira ngo dusabikanye abayisilamu ntihagire- ntihagire usonza mu gihe turi ko turi- tu- turagira amafungo ya ramavani tuyatunganye iki kintu ni ikintu cyiza rwose cyerekana umuku- umutima w'urukundo umutima wo kwerekana yuko leta eh, itinuba idini cyangwa itinuba amoko bose ari abanyagihugu babuzuriza nk'abanyagihugu ni ikintu cyiza rwose twashimye kandi tuboneyeho n'akaryo kubagira ati barabazobandanya gutya n'umutima w'urukundo n'umutima wo kwitwararika abanyagihugu n'abayoboke b'amadini eh, atandukanye muri iki gihe rero twebwe mu migambi dufise turafise imigambi cya mbere coco eh, yo kwigisha abanyagihugu kuyoboka kuyoboka nk'uko imana itwigisha ivuga iti murayoboka imana rugira byose muyoboke n'intumwa z'imana muheje kugira gutyo muze muyoboke n'ababatwara icyo kintu ni uko umwisilamu uwo ari we wese yokimenya hanyuma mu, mu migambi dufise turafise imigambi yo kurondera abagira neza batwubakire amavuriro eh, batwi- batwubakire amashure eka batwubakire n'amashure y'imyuga kugira ngo eh, umwisilamu n'utari umwisilamu batere imbere bamaze kwiga nta nkeka yuko n'imana ivuga iti ntibangana abize n'abatize imana ivuga iti nitwige kugira ngo duce ubwenge kugira ngo dufashe na- na- n'abadutwara tubafashe ku- eh, gutwara igihugu tuborohereze kubera yuko tuzaba dufite ubwenge tuzaba dutandukanye n'abatize bitwa ibijuju Nye- murakoze cyane reka noneho Namwe twakire eh, twakire abakunzi b'ijwi rya amerika ba- bifuza kubaza no gutanga ibitekerezo kuri telefone ngo uhereho janvier janvier uranyumva
akabazo k'amatsiko yego ehe irayidi igira itariki ihoraho cyangwa bigenda bihinduka buri mwaka uko bigiye biba Mhm. Ye, ni- Mm, nda- ura- urakoze ni- baragusubiza mu kanya hanyuma alexi alexi wowe uranyumva ye ndakumva madamu wezeni ndakumva ye wi- ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego bwa mbere ndaramukije abatumiwe ku mpande zose haba mu burundi no mu rwanda Mhm.
ubwa kabiri ndafite ikibazo tubiri nagomba kubibariza ye ongera ijwi ariko
Eh, natwe twaba dufite ikibazo tubiri nagomba kubibariza Eh, akabazo ka- akabazo ka mbere uranyumva yego turakumva baza
Eh, nagomba kubaza mfatiye ku nsiguro batanze mbere n'insiguro zatanzwe mu mu minsi ejo hamwe n'abaturage nyine bakorera umuvugizi wa isilamu mu burundi mfatiye kuri iki kirengesho randa cy'abayisilamu nagashaka kubaza mu- mu- mu bibaranga hagati mu- muri iyo minsi harimo eh, ni ukuvuga abantu bari kurira gufungura cyane kunywa mu- mu gihe abandi bataba bariko baranywa cyangwa bafungura nabo harimo abantu bafite imyaka bavuga ko bafite imyaka myinshi cyangwa abari ku rugendo ariko nagomba kubaza nti mbega abo bantu bafite imyaka bagafatira kuri ingahe ni ku- kuva ku myaka kuva ku myaka y'amavuko gushika ku myaka ingahe hanyuma urugendo mbega bwo bafata ati mbega umuntu afungura ariko urugendo rungana gute
Um- umuntu afungura agize gute hanyuma mu nsanzwe muri iki kiringo cyabo hariho eh, abantu hariho abantu barekuye gufungura no kuvuga Yego.
abantu bari ku rugendo Eh,
nashaka kubaza nti none bafatira ku rugendo rungana gute kugira ngo Ah.
barekuye umuntu gufungura barazi urugendo rungana gute mhm.
cyangwa imyaka barazi kuva ku myaka y'amavuko gushika ku myaka ingahe Eh, eh, reka reka mbaho umwanya ba- hanyuma Mm, ha- hanyuma akabazo ka nyuma hariho bari bavuze yuko mbere mu- abayisilamu bata- aba- batandukanye cyane n'abantu bakunda kugira ibitero by'iterabwoba none nag- nagomba kubaza nti ko ko muri afurika cyangwa ku isi ntarumva sinzi wumva aba bayisilamu bagiye bagira ngo bagire kamwe ka nyuma bagire n'umugabo n'imyiyerekano bagira bati twiyamirije eh, ibitero by'iterabwoba byabaye byabaye muri nigeria cyangwa muri kenya cyangwa ahandi hanyuma kugira ngo bashobore kuja hamwe eh, bavyiyemeze
i- i- telefoni yawe irimo kuvuga nabi alexi ariko ndumva ikibazo cyawe gisa nkaho cyumvikanye reka nk'umwanya abatumirwa bacu bagire ba- bagusubize ye ah, m- mbahereyeho shehe Ab- abdala sadiki kajandi mwasubiza janvier Ah, kuri kiriya kibazo cya mbere yabajije ki- itariki y'irayidi niba ari itariki ihoraho
ego murakoze nyakubahwa amenyesha amakuru urumva ukuntu twebwe dufunga si ibintu biva mu muntu cyangwa ibyo umuntu yifondera byose ahubwo ni inyigisho twahawe n'intumwa y'imana muhammad amahoro n'imigisha by'imana be kuri we aho yavuga ati muze ufunge mutangurire amazani mu kubona ukwezi no mu ku munsi wo kwifungura mwongere mupfungure mwabonye ukwezi kwaserutse bisigura iki turazi neza yuko amezi ya kera kuva na kera na rindi baharura amezi ba sogokuru na ba sogokuruza baraba ukwezi ko kwi- ko mu ijuru ubwo kwezi guserutse baca baharura yuko ata- ari itariki imwe haragira rero uko kwezi igihe gu- gusayangana kukaboneka mu nyuma kukagenda kukazogaruka haciye nk'iminsi mirongo itatu canke mirongo ibiri n'icenda iyo rero kubonetse turifunga hama tukazorinda ko gusubira kuboneka kandi tugaca dufungura iminsi mirongo itatu ibikwiye canke iminsi mirongo ibiri n'icenda ibikwiye niyo matariki twita amatariki ya kiyisilamu niko rero dufunga ntawe ufunga ngo arabira kuri karandire hirya y'ikizungu isanzwe oya oya twebwe dufise amabwirizwa twahawe ati nimufunge mu kubona ukwezi mwongere muze mufungure mukubonye guserutse ndabashimiye cyane shehe abdara Murakoze sadiki cyane.
twajandi noneho shehe sindayigaya musa mwasubiza alex ku kibazo cye cy'ibyerekeranye no gufunga
icyo yavuze icya mbere ndumva shehe eh, kajyandi yari agisubije Icyo- icyo navuga cya kabiri kiriya yavuze ngo imyaka bafatiraho ni ingahe kuri bariya bemererwa gufungura bemererwa kurya mu gisibo cy'ukwezi kwa ramazani Mm, nta myaka igenwe ngo tuvuge ngo ni imyaka mirongo ingahe mhm.
ahubwo umuntu ugeze mu zabukuru biterwa n'uko yiyumva kuko hari igihe ashobora no kugira imyaka mirongo irindwi Mhm.
ariko yumva agifite imbaraga zo kuba yasiba Mm, ariko hari undi ushobora kugeza muri mirongo irindwi cyangwa mirongo inani ageze kuri rwa rwego rwo kuba atashobora kubwirirwa atashobora kwiyiriza ku buryo byamugiraho ingaruka ku buzima bwe icyo gihe uwo nguwo yemererwa kurya ku manywa y'ukwezi kwa ramazani hanyuma agatanga ingurane twita kafara cyangwa fidiya agatanga ingurane yo kugaburira umukene buri munsi mu mhm, mwanya we wo gusiba mhm.
undi wemerewe gukora ibyo ngibyo undi wemerewe kurya mu kwezi kwa ramazani akabisimbuza kugaburira umukene ni wa muntu urwaye uburwayi bw'akarambe ku buryo ari uburwayi budakira Mhm.
budashobora no kumuha agahenge bidashoboka yuko yabwirirwa Mhm.
uwo nguwo nawe ufite uburwayi bumeze gutyo bwemejwe na muganga uwo nguwo nawe yemererwa kurya kuko ari uburwayi budakira uburwayi ahorana uwo nguwo yemererwa kurya ku manywa hanyuma akagaburira umukene iyo abishoboye ashoboye kugaburira uwo mukene Mm, ubwo rero birumvikana yuko ikigamijwe mu gisibo ntabwo ari ukuremerera abantu cyangwa se kwangiza ubuzima bwabo ahubwo amategeko y'imana arebana n'igisibo aroroshye naho umurwayi urwaye uburwayi busanzwe bukira iyo igisibo kigeze arwaye yaba ari ukwezi kose cyangwa yarwaye iminsi imwe muri yo nawe yemererwa kurya hanyuma akazayishyura nyuma mm. naho uriya uri mu rugendo yavuga ngo bifata- bafatira ku rugendo rungana gute
Eh, nacyo ni ikibazo cyiza urugendo narwo ubundi mbere wasangaga mu bitabo by'amategeko y'idini bavuga nibura ibirometero mirongo inani na bitanu gusubiza hejuru ariko nanone ibyo nabyo ubwo ngubwo birahinduka bitewe n'uburyo umuntu akoresha mu rugendo kera urumva abantu bagendaga ku ifarasi ntabwo hari hariho imodoka nta ndege zari ziriho ubu rero ikibazo ntabwo kikireberwa cyane mu birometero kuko ibirometero mirongo inani urugero ibirometero mirongo inani na bitanu ufite imodoka uha- ubigenda n'urugero wenda isaha imwe cyangwa isaha imwe n'igice iyo rero ntabwo yatuma uvuga ngo uraza gusiburuka ngo uze kurya ahubwo byose biterwa n'imvune umuntu yahuye nayo mu rugendo bitewe n'uburyo arugendamo n'igihe arumaramo ndetse n'imvune ahura nazo bikagendana ku buryo ari kwiyumva ubwe ku giti cye iyo yumvise ageze ku mvune yo kuba atashobora gusiba uwo nguwo yemerewe kurya akazishyura ariko iyo yumvise yakora urugendo akumva yasiba ntacyo bimutwaye urugero uvuye hano ukajya ushaka kuva hano ukajya nayirobi nayirobi ugiye n'indege mu isaha imwe n'igice urumva yuko kandi ugenda ugenda ibirometero magana hafi y'igihumbi urumva yuko rero ni ukuvuga yuko rwose ni- ni- ni- biterwa n'uburyo ugenda n'imvura Mm.
ubona mu rugendo ntabwo twabibarira mu birometero gusa Mm, uri mu ndege nta n'ingufu biba bigusaba nk'uri ku maguru Ye, hari akandi kabazo yari abajije Mm.
kajyana n'ibitero by'iterabwoba ariko ntabwo kabashe gu- gusobanuka neza ubwo wenda dushobora kubigarukaho mu kanya yego Ah, eh, reka tubanze twakire na ngabirano ngabirano uranyumva Okay.
ndabumva cyane Ye, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yego ubwa mbere ntabwo urenda busaba kimwe mu nimba bari kubandika barakumva ariko gerageza ku kuguma ahantu hamwe kugira ngo twumvikane
yego cyane hanyuma nari mvuga nti abo batumire yego mibaraye bahimbaje neza cyane umunsi mukuru wabo wo- wo gufungura hanyuma nkaca ngira ndababaza nti mbega kuba iri dini rya isilamu ritemera uwarungitswe n'imana musore wa byose ngo aze gucungura isi nabo nyine barimo batamwemera yesu kristo byoba biva ku ki ubwo nta- nta bwoba bafite ko hari ibwirizwa baba bararenze ryo ku- kutemera uwarungitswe n'imana nubwo bo imana bayemera ariko batemera yesu kirisita
Mhm. Ye, reka ubwo duhe umwanya ah, Sheikh Sheikh abdara sadiki agus- agusubize kuri icyo kibazo cyawe hanyuma iki ikindi ikindi kigeretse ko ni iki mbega egome hari iminsi mirongo ine bijonjesha uko kwezi kwera ndaba barimwo mbega hamwe hoba hari aba- abadakurikiza kuriya kwisonjesha kwabo baba barenze ibyitwa rya kangahe kuri bo hanyuma mwakoze kudutumira abo bantu ariko ikibazo kigaruka ni cya kindi cy'uko batemerwa warungitswe n'imana mushobora byose Mhm, eh, ni ni imyemerere ya buri wese reka ubwo ngubwo baragusubiza ye ah, ah, bwana eh, sheikh ah, abdallah sadiki nagira ngo musubize ngabirano muri make ariko kugira ngo tubashe kwakira n'abandi sheikh abdallah ni uko abeshya abayisilamu ngo ntibemera intumwa yesu yesu turamwemera rwose ko ari intumwa y'imana ariko ntitwemera ko ari imana cyangwa ntitwemera ko ari umwana w'imana cyangwa ntitwemera yuko ari igisanira mu bisanira bi- eh, by'imana Eh, ni ukuvuga yuko kurya kuntu yesu yavutse yavutse nk'uko in- intumwa y'imana adamu ikiremwa cya mbere cyabayeho ikiremwa cya mbere cyabayeho kitagira se na nyina Eh, none uyu wewe afise nyina wiwe wumva ari indaruta uwundi mu bitangaro uwo twokwemera kumbe rero twari kwemera adamu yaba byashoboka rero niyo aba yavutse eh, ku mumama atagira eh, umunega wiwe bisigura yuko yavutse mu gitangaro ariko niyo aba yavutse mu gitangaro ntibirekuriwe ko tumwita yuko ari imana cyangwa ari imana mwana cyangwa ari imana mutagati mutima mutagatifu imana ni imwe rudende itagira igisanira itabyara cyangwa itabyagwa kandi imana ntica mu gitsina igitsina gicamwo eh, nk'uko mubizi umwanda mutoyi cyangwa igice gicamwo amaraso y'ubutinyanka imana ntica hiyo eh, igica hiyo cyitwa umuntu niyaba rero eh, intumwa y'isa twebwe ntitumwemera nk'imana tumwemera nk'intumwa y'imana kandi dukunda kandi yakurikiranye n'intumwa yahetuye izindi ntumwa ari intumwa yacu muhammadun sallallahu alaihi wasallam rero kuvuga ngo yuko tutamwemera eh, aratubesheye ni uko tumwemera nk'intumwa y'imana tutamwemera yuko ari imana cyangwa igisanira cyangwa umwana w'imana ni uko imana rero itabyara cyangwa itabyagwa cyangwa itubaka cyangwa idasinzira cyangwa itagotwa itanebwa imana ni imwe itagira intango itagira iherezo kandi imana ntiyo kwemera yuko bayicira ku musaraba ne- n'ukuntu ariyo yaturemye ariyo iha inguvu cyangwa eh, ahi- iha ububasha abo bose bavuga bati hinga tumubambe ku musaraba niyo Ari- ari ariko- imana yarabyemeye yuko intumwa yayo bayibamba harya harimo eh, mu bimenyetso byayo yagombye kwereka abantu kandi mu cyo twemera twemera yuko intumwa yesu naho bamubambye ntiyapfuye kandi intumwa yesu azogaruka aze kubaho yereka abantu ukuri hanyuma rero apfe by'ukuri nk'uko ikiremwa muntu cyose nk'uko imana yarivuze kizofa hazosigara inganji higaje- hinga- higanje imana imwe ru- rudende Mhm, eh, murakoze reka twakire Murakoze na mwebwe.
nga- nga- ngenda kuri yo mbere y'uko dusubiza n'akandi ka- ngenda kuri yo ngo telefoni ye yacitse ariko ubwo noneho naha umwanya ah, shahise ndayigaya musa mugasubiza n'akabazo kandi ngabirano cyangwa se niba hari icyo mwashaka kongera ku byo ah, ah, shahise abdara amaze kuvuga Ah, ngabirano yari amaze kubaza n'akandi kabazo kajyana n'abadasiba avuga ati baba bishe itegeko rya kangahe Shehe Shehe Musa mvuge kuri icyo kibazo Mm.
udasiba icya mbere na- na shehe abdallah sadiki ah, yaribukije ko gusiba ari ya kane y'idini y'ubuyisilamu ivuga ngo ni igisibo gifite umwanya ukomeye cyane mu idini ya isilamu ku buryo umuntu aramutse atabyitabiriye harebwa impamvu yabimuteye hari ukuba atemera ko iryo tegeko ari itegeko ry'imana mbese akarihinyuza akavuga yuko iryo tegeko ridahari cyangwa se rihariho akavuga ngo njye simbyemera ko ari itegeko ry'imana ibyo ngibyo byamugeza ku rwego rwo kuba avuye bimuvanye mu idini ya isilamu kuko nyine ni ya nzu ya za nkingisha abdana sadiki yari yavuze ubwo inkingi imwe waba uyigushije birumvikana ko inzu ibiguye ariyo idini ya isilamu kuri wowe ubwo rero uramutse uhakanye iryo tegeko ry'imana ukavuga ko utaryemera ukarihimiza icyo gihe byakuvana mu buyisilamu ariko hari indi mpamvu gatatu yo kuba yaba abyemera ko ari itegeko ry'imana noneho akabiterwa wenda n'intege yagize mu kwemera akabiterwa no kuba atagize intege zo kubahiriza iryo tegeko ariko yemera ko ari itegeko ry'imana ndetse akaba yemera yuko nawe yumva yakosheje yakoze icyaha cyo kuba yatandukanye n'iryo tegeko atarishyize mu bikorwa uwo nguwo bibarwa ko akiri mu buyisilamu ariko akaba ari umuyisilamu wigometse nk'uko n'ubundi abantu bakora ibyaha bitandukanye uwo nguwo rero icyo yahamagarirwa ni ukwicuza no gusaba imana imbabazi akayereka umutima w'akababaro akayisaba imbabazi kuri iryo kosa yakoze hanyuma ntazabisubire ubu ngubu imana yamwakira ikamubabarira
ye murakoze reka twakire na marie grace ku murongo wa telefoni grace uranyumva
genda bumva murakoze nk'uko mubivuze nitwa marie grace ndi i kigali mu rwanda Eh, barakoze abo bavandimwe b'abayisilamu bari kudusangiza gahunda z'abayisilamu hari akabazo naringize gato ga- gafatiye kuko umuntu umwe yari amaze kubaza Um, ntabwo korowani ntabwo ndayisoma ntabwo nyizi ariko ah, abayisilamu numva ko bemera imana nk'uko n'abandi benshi tuyemera hari akabazo rero karebana no kutemera yesu kirisito oke baramwemera ariko hari uburyo bamufata yesu kirisito ariko hari ahantu muri bibiriya ah, hari ahantu mu byakozwe n'intumwa ah, in- intumwa zagiye zikora ibitangaza cyangwa na yesu kirisito yagiye akora ibitangaza kandi n'uno munsi hari ibitangaza bikoreka mu nsengero ahantu hanyuranye tukabibona ah, nko mu byakozwe n'intumwa umutwe wa gatatu muri bibiriya hari ahantu bavuga petero ah, ah, mu izina rya yesu kirisito ah, iki- i- umuntu wari umugaye ahaguruka ku muryango w'urusengero umuryango bitaga beauty reka mbivuge uko byanditse mu cyongereza beautiful noneho aravuga nyine mu izina rya yesu kirisito uwo muntu u- uremaye arahaguruka kandi n'uno munsi hari ibitangaza tugenda tubona mu nsengero hirya no hino mu izina rya yesu kirisito abantu bagakira ibitangaza bigakoreka ese abayisilamu nta bumva icyo kintu nta kibazo gishobora kuba kibatera ese bumva ibyo bintu nta kuri kurimo cyangwa se bum- bumva kuba yesu kirisito hari uburyo bamufata eh, cyangwa se nk'umwuka wera ntabwo nzi niba bawemera cyangwa roho mutagatifu bumva nta nta ngorane nta kintu hari kibakomanga ku mutima ku buryo bakumva ari nk'ikibazo murakoze cyane kandi ijwi rya amerika ndabashimiye ndagushimiye cyane nawe marie grace kuba uduhamagaye reka nk'umwanya abatumirwa bacu hanyuma ubwo bagusubize Ah, mbahereyeho ah, Murakoze.
eh, shehe abdara sadiki mbahereyeho mugasubiza marie grace muri makeya kuko hari abandi ngo bategereje ku murongo wa telefone muri makeya yego mwamusubiza cyane iki urakoze mu menyeshamakuru Eh, ni ukuri arabagije ikibazo jewe mu mpanuro utangura kumubwira eh, idini ntijyanwa n'amasantima y'umuntu idini urasoma ibitabo eh, ukanyugwa ugakurikiza bijya intumwa z'imana zadusigiye iyaba hariho umuntu akiza kwiza- ku isi gushika uno munsi inyuma ya yesu iyaba harabonetse uwundi akiza nta kimuga cyoba ki- kivugwa ku isi iyaba harabonetse umuntu azokiza nk'uko izi bimwe mu ntumwa z'imana zabikora n- ayo masida yose twumva ntaba akiriho nicyo gituma rero eh, uno munsi babirabe neza hariho abantu bahinduye idini cyangwa ubuyoboke eh, bimwe twita amadiri niyo aba afise ibintu by'amaji vyiwe canke akaba afise eh, ivyo bintu vy'ibisigo vy'ibiki vy'ibiki akagomba kubicisha mu nzira y'imana ngo aze ku- kwerekana yuko akiza nta muntu n'umwe tuzi yakize yaramugaye uno munsi ngo atambuke ngo agendagende ivyo vyakora bande vyakora abakoreshwa n'imana n'abo bakoreshwa n'imana ni bande ni intumwa z'imana intumwa z'imana gusa nayo uno munsi icyo kintu nibarabe neza icyo ntikibaho kandi nta gitabo na kimwe cyavuze kiti "Inyu- ngo inyuma ya yesu cyangwa intumwa y'intu- inyuma y'intumwa yacu muhammad salamu ngo hariho abazoza ngo baze bakize nka kurya yesu yabigira ibi bintu murabiraba neza ntibibe ari bimwe bizoza gutyoza yesu cyangwa ibizoza gutyoza idini iyo ari yo yose ikiriho ni uko intumwa y'imana yesu turamwemera kandi yagize ibitangaro abisabye bye n'imana rugira byose nicyo gituma rero mu gihe yesu yaje yaje yakurikirana n'intumwa muhammad wasalamu nibo bahetuye intumwa zose z'imana hariho ba burahimu hariho ba nabi musa hariho ba nabi yusufu hariho ba adamu hariho ba izaka abo bose zari intumwa y'imana zaje ni ukuvuga rero hiyo bitangaro byatanguriye imbere ntibyatanguriye kuri yesu gusa yesu na muhammad ni intumwa zaje zihetura izindi ntumwa zose ari nacyo gituma rero ibitangaro byahagaritswe mu gihe intumwa ya nyuma igiye kandi inyuma y'intumwa muhammad wasalamu nta yindi ntumwa izoza atari uko yesu agarutse ku isi kuza kwerekwa abantu ukuri
reka twongere twakire n'undi mukunzi w'ijwi rya amerika ubwo ndaza guha umwanya na shahise ndayigaya nawe niba hari icyo yifuza kuba yakongera kuri icyo kibazo musubije cya marie grace aze kucyongeraho ariko tumaze kwakira daniyeli na bosco daniyeli uranyumva
ego ndabumva cyane akabazo kawe cyangwa se igitekerezo ariko muri makeya
ntangoye kuramutsa uwo mutumire abo batumire barakumva
hanyuma igitekerezo cy'iwanjye ni ukuri aho ntuye ndashimira imico n'imigenzo y'abayisilamu n'ukuntu tubanye abantu beza turabanye neza ni ukuri ntacyo ntugaya akabazo nako akabazo nako nagwanda mubaze nari kubaza nicyo kimwe n'uwo nawe ufite ikibazo kwe n'uwo yabajije ibijyanye no gukora ibitangaza ibitangaro nko gusengera abantu mugabo numvise asa n'uwacisha ariko yaciye iruhande none nagira na mubaze mu idini ry'abayisilamu icyo bita intumwa ni iki icyo ni ikibazo cya mbere umuntu muri isilamu iyo iyo tuvuge nko mu yandi madini harabaho gukomezwa umuntu yakomejwe ararangura ubutumwa aho ari hose akigisha abandi none ko izo ntumwa yavuze ba yesu n'abandi nka yesu yavuze ati tuzogere ikirenge cyacu muciwe ni ukuvuga yuko twakora ibyo yakora none amaze kuvuga yuko ibyo bitangazo bitarekuriye kubikora ubu byokorwa n'abandi ubu rero nta bitangazo nta bitangazo bikibaho aba twama turumva basengera abantu bagakira ibimuga bikamuguruka abarwaye za kanseri zikahava saba ko ibitangazo abana b'imana batumwe n'izo ntumwa vuze ba yesu kirisitu hamwe bari kumwe n'imana
urakoze daniyeli ubwo baragusubiza mu kanya hanyuma bosco bosco turi kumwe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muhina amagambo ariko
bwa mbere umunsi mukuru natwe ino muri kamere aho bari mu bukene buke umunsi mukuru warahimbajwe mu nkambi ya he
imutenderi muri tanzania yego ariko nayo ikiva akabazo gatoya mbaza sheyaro n'ahundu wiga ku kibazo umuryango ku migo w'abisilamu mu burundi usa n'uwacanye ariko tuzi ko amenga hari amashami abiri hari iryegukira ntuzeya uyu hari n'ahundu wiga n'iryegukira sadikika jandi noneho ayo mashami ninde arongoye umuryango ku migo w'abisilamu mwabo bose babiri kuko ntitwatahura neza wese numva avuga ngo arongoye komibu y'abisilamu none ninde arongoye umuryango w'abisilamu komibu aza kudutomorera neza ikindi nacyo none ni kuko ibatemera yesu kirisito kandi tuzi ko umwengana umwana w'imana yaraturambiwe yaducungura bo kubera ko batabyemera bosco bavuze ko bamwemera
baramwemera ibyo adakora ngo nibyo batemera
reka ubwo ndabaha umwanya bakwisubirize ariko mu byo bari bavuze baravuze ko bamwemera urakoze cyane bosco aho mukomereye mutenderi twebwe murakoze mu gutuma duhamagara turabishimye
sheyise ndayigaya musa nagira ngo mubanze musubize ikibazo cya daniyeli
yego murakoze nagira ngo rwose ikibazo cy'uburyo abayisilamu bemera yesu numva cyagaritsweho cyane n'abavandimwe kenshi ubwo ikirebana n'icya mibugo shehe abdallah aragisubiza kuko ari we kireba ariko ku birebana na yesu nagira ngo mvuge mu ncamake abayisilamu cya mbere nk'uko shehe abdallah yari yabivuze twemera yesu nk'intumwa y'imana hanyuma twemera yuko yavutse ku mubyeyi bita mariya nagira ngo nanibutse abakunzi b'iki kiganiro ko yuko dufite igice cya cumi n'icyenda muri korani cyitiriwe mariya bita suratu mariyamu bivuga ngo ni igice muri korani cyitiriwe mariya ubwo rero bibanze byibutsa abavandimwe yuko dufite na shapitire yamwitiriwe muri korani nk'igice cyamwitiriwe bivuga ko kivuga amateka ya mariya uko yavutse ndetse nanone mu gice cya gatatu cya korani cyitwa suratu animurani tugaragazamo tugaragazamo n'uburyo mariya yavutse ku mubyeyi ubwo yari amutwite hanyuma aza gusaba imana kugira ngo izamurinde imurinde shitani n'ibishuko bye aho hakaba hagaragaza uko mariya yavutse ari umuntu w'inyangamugayo n'ubunyangamugayo bwe aho bwaturutse ngarutse kuri yesu rero korani twereka ko yesu mariya amaze gukura imana yamubwiye ko agiye gusama umwana hanyuma akazamubyara akazabyara umwana w'umusore wejejwe umwana w'umuhungu wejejwe ibyaha bivuga ngo twemera yuko yesu yari umuntu w'inyangamugayo kandi umubyeyi we yamubyaye atarigeze abonana n'umugabo ariko ibyo nkagira ngo nongere nshimangira icyo abdala yari yavuze tubona twebwe mu idini y'isilamu ikintu mu by'ukuri wenda tubona abavandimwe batari abayisilamu wenda tubona ko twebwe yibeshyeho mu buryo bafata yesu mwene mariya ni uko ukuntu yavutse yavutse nta se afite ariko twagira ngo twibutse yuko abantu bavutse mu buryo bune butandukanye imana yaremye umuntu utagira se na nyina ari we adamu nk'uko tubizi adamu nta se nta na nyina agira bivuga ngo ku rwego rw'ababyeyi reka dufate umubyeyi umwe tumuhe mirongo itanu ku ijana n'undi mirongo itanu ku ijana kuko umuntu agira ababyeyi babiri bivuga ngo ku birebana n'ababyeyi adamu we afite zeru ku ijana nta mubyeyi n'umwe agira hanyuma imana yaremye umuntu ducishirije twavuga ko afite se atagira nyina ari we eva kuko eva yavuye mu rubavu rwa adamu ubwo twavuga ko afite se atagira nyina hanyuma imana yaremye umuntu wa gatatu ufite nyina atagira se ari we yesu mwene mariya afite nyina ntagira se hanyuma imana yaremye abandi bantu basigaye twese bafite ba se na ba nyina bivuga ngo twese tuvuka ku babyeyi babiri abantu basigaye aha nkaba ngira ngo ugaragaze yuko rero nk'uko shirabudana yari yanabivuze ntabwo kuba yesu yaravutse adafite nye adafite se rwose ntabwo byamugira igitangaza cyo gusengwa cyangwa ngo abe imana cyangwa abe umuntu udasanzwe kuko tugiye kureba twasanga adamu ari utagira n'umubyeyi n'umwe noneho reka ngo ngereranye imibereho ya eva na yesu yesu yavutse aturutse muri nyababyeyi y'umubyeyi we ari we mariya ikindi mariya yagiye ku bise nk'uko korani bigaragaza agiye kumubyara igihe kigeze yagiye ku gise ndetse agira n'ububabare ndetse korani natwereka yuko yifuje ngo iyo aza kuba narapfuye mbere y'uyu munsi kubera ububabare yagize hanyuma ikindi birumvikana ko yesu yanyuze mu nzira zinyurwamo n'abandi bana yesu yaronkejwe yesu yagira umubyeyi umwitaho aronswa ndetse yabayeho ari uruhinja nubwo bwose yavuze akiri umwana mutoya nk'uko korani bigaragaza nka kimwe mu bitangaza yatangiye kugaragaza akirimo ariko aho ngaho turagaragaza eva we urumva adamu adamu yari umugabo ntabwo yari ateguwe mu nda nta nyababyeyi yari afite eva yavuye mu rubavu bivuga ngo nta nubwo yanyuze mu nzira isanzwe eva ari mu nda y'adamu urumva yuko nta byamutungaga byari bihari bitandukanye na yesu ko murabizi umwana afite uko abaho iyo ari mu nda binyuze mu mubyeyi ibyo byose eva we ntabyo yahuye nabyo aha ngaha rero ndagaragaza yuko rwose abantu bumve neza kuba yesu yaravutse adafite se ni igitangaza koko kigaragaza imbaraga n'ubushobozi bw'imana kuko rohani igaragaza ngo iyo imana ishaka ikintu iravuga ngo kibe kikaba ubwo rero nkaba ngira ngo nibutse abantu rwose yuko imbere y'imana kuvuga kuba yesu yaravutse kuriya ahubwo ni ibitwereka imbaraga n'ubushobozi bw'imana dukwiye gukomeza kuyisenga yonyine no kuyihimbaza no kuyikuza kuko icyo bushoboka ariko yesu ntabwo akwiye kubera abantu ko hari umuntu bakwiye gusenga ikindi nagira ngo mvuge dufite ibintu nka bitanu bigaragaza ko yesu ari umuntu usanzwe icya mbere imana ntabwo irya nta n'ubwo inywa yesu yararyaga yaranywaga ikindi imana ntibisinzira yewe nta n'ubwo itwarwa n'agatotsi kamwe gatoya kubera yuko biramutse biyibayeho rwose isi n'ijuru byagongana hakaba impanuka zikomeye cyane kuko imana niyo irebera isi n'ijuru kandi yesu yarasinziraga ikindi cya gatatu imana ntigira ubwoba ariko yesu mu bihe bitandukanye yagize ubwoba ndetse kubemera ko yabambwe bemera yuko agiye bamaze kumufata yasabye imana agaragaza ubwoba avuga ati mana ibe uko ushaka ntibe uko nshaka mana mfasha iki gikombe kindenge urumva yuko aho ngaho yesu yagize ubwoba ikindi cya kane yesu yaragaragaye yesu yaragaragaye abantu baramubona baganira nawe kandi nk'uko tubizi nta muntu ushobora kubona imana hano kuri iyi si nk'uko na mose nawe ubwe atigeze abona imana kandi yarabisabye hanyuma icya nyuma ni uko mbese afite umubyeyi wamubyaye twebwe nk'ubwo nk'abayisilamu twe twumva bitumvikana ukuntu umuntu avuga ngo yesu ngo niwe waremye ibintu byose bivuga ngo yabayeho mbere y'umubyeyi we ese yesu ko yavutse kuri mariya ubwo ngubwo yabayeho mbere y'umubyeyi we gute kandi umubyeyi yari ubanziriza umwana kubaho ibyo byose rero birerekana ndetse ikindi cya gatandatu tugaragaza ko yesu ari umuntu ni uko yesu ubwe yarasengaga yesu yarasengaga hari n'isengesho abavandimwe bakoresha basaba twese uri mu ijoro izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe ibyo ushaka rero ndetse ukorera mu ijoro urumva yuko yesu ubwabo yarasengaga ubwo rero nanone byatangaza kuba yesu ubwe yarasengaga avuga imana hanyuma ahubwo abantu bakaba bararetse gusenga bavuga imana ubu bakaba bavuga yesu ubwo nagira ngo ngaragaze abayisilamu twemera yesu twemera yesu ko ari intumwa y'imana hanyuma twemera ko ari umugaragu w'imana nawe wasengaga imana kuba yaravutse kuriya ni ikigaragaza ubushobozi n'imbaraga z'imana ye murakoze cyane reka noneho twakire n'undi mukunzi w'ijwi ry'amerika mbanza ariko mbibutse ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga reka twakire samusoni uranyumva samusoni muri make n'amagambo hanyuma ubaze ikibazo cyawe
yegome amagambo make ni kuvuga abantu benshi turababaza umutwe imana ngo yesu byagenze wiki ntabwo ari igihe cyo kubabaza umutwe ubu ni kumenya ibihe tubezemo uba ugomba yemere cyangwa ntiyemere ibyo ni akazi ke ariko mu byaremwe bwa mbere birangira ni mu itanguriro yohana gatatu cumi na gatandatu uko ukunda imana akunze aba ari mwiza ukabandanya aho ngejeje mu magambo make ariko hari ikintu mutumire wo mu burundi yavuze ngo bagiye gusaba imisada bubake amashuri bige bamenye ubwenge bareke kumera nk'ibigugu bakize none abantu tutize rero ntitutire ibigugu gusa iyo iyo ntuzeye iyo mvugo bayihindure murakoze nta bindi urakoze cyane samusoni reka ubwo noneho duhe ijambo shehe abdara akubwire asubize na kiriya kibazo cy'umuyobozi wa amibu mu burundi umuyobozi w'umuryango w'abayisilamu mu burundi arinde uwuyobora cyari cyabajijwe mu kanya na bosco muri makeya shehe abdara mwasubiza aba bakunzi b'ijwi ry'amerika ego murakoze kandi nyakubahwa amenyesha amakuru najya nishyure uyu yabajije icyo kibazo kiri hagati yanjye na haruna nkundi wiga icyo numubwira cyoco baca umugani mu kirundi ngo haburana babiri hagasinda umwe kandi nihaba hariho harabaye amatora cyangwa harabaye ibibazo bimwe kuri ibi kubera uburongozi bw'umuryango w'abasilamu mu burundi komibu hakuru mbona yuko asa n'uwahengamye kubera yuko hariho amategeko aranga umuryango w'abisilamu mu burundi komibu kuko nubwo nk'akandi karorero nta muntu yigiye umumekanishiye yogenda kwa dogiteri ngo agiye kuvura uburwayi icyo numumenyesha rero twebwe mu byo twigiye kuva tukiri batoyi twigiye ijambo ry'imana mu dini rya isilamu hanyuma tukaba gushyika uno munsi ari twebwe twitwa imamu twitwa novuga yuko nitwa umumenyeshamana kandi rero ni n'abajewe n'abagiye ku burongozi sinabwihaye ku gikenye ntabaciye mu ijambo rero abayisilamu barangomwe bamaze ku ngomwa rero ndatorwa na leta turayishyikiriza icyegeranyo barabona yuko ari jewe nasinze amatora ye ntabaciye mu ijambo rero ninde muyobozi umuyobozi ni wowe cyangwa ni haruna nicyo yashaka kumenya ni jewe nitwa Sheikh Ajani Sadiki Abdallah uno munsi ni umwaka w'indwi intwara umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibu ye hari n'akandi kabazo rero yarabajije uyu samusoni wari ubajije bwa nyuma nagira ngo nawe hari numvise asa nk'aho yababajwe n'icyo mwavuze hari icyo mwamubwira ku bantu bize ku bantu batize nyibutsa yavugaga ngo abantu batize ntabwo nanjye nibuka neza ijambo yakoresheje ijambo Ah, ry'ikirundi ego nyakubahwa umenyesha amakuru jewe ni n'abandi ko ndamwishyura si ndamwishyura eh, mu- bivuye mu byiyumviro byanje cyangwa bivuye mu mvugo zanje hariho eh, ikigabane cyo muri korani kivuga kiti ntibazongana abize n'abatize ntibazongana kungana ni gute kumbure eh, Muri makeya, muri uwagiye mu make.
ishuri ashobora kwigira ubuvuzi ashobora kwigira ijambo ry'imana ashobora kwigira eh, i- u- imekanike Ye.
ibi na biriya Ndaba- urumva reka- rero ntazonganya u- uyu yabyigiye ntazonganya n'umwe atabyigiye Reka Tuvuga ngo ni mbashime.
igitugu.
Eh, mbashimire cyane rero rwose sheyi abdala sadiki kajandi ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abayisilamu mu burundi na sheyi sindayigaya musa umuvugizi w'abayisilamu mu rwanda bakoze abaduteze amatwi n'abatubajije baduhaye ibitekerezo nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma sulemani tarawore na inosa kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mugire ibihe byiza